Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo ryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kabiri tariki mirongo ine na zitanu y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na Federike Nkurikije.
murabizi ko ibintu cyangwa abantu bava muri kiriya gihugu bateye umutekano muke muri kino gihugu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu murazi ko hari ibigwanisho byinshi byaje biva hariya n'abantu inkozi z'ikibi zaje ziva hariya
uyu ni Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ipolisi cy'u Burundi avuga ku mfashanyo y'ibifungurwa vya pame byasubijwe mu Rwanda uyu munsi ku wa kabiri inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye igikorwa uh, kamo katerwa n'umuryango w'ibihugu vyo muri Afurika Mosereko EAC gasaba ibihugu bigize uyu muryango kugurura imbibe zavyo turazigaruka ko mu kanya kari imbere leta y'u Burundi iherutse kwakira amakamyo ishami rya onu riraba ibijanye n'imfungurwa ku isi pame kwinjira ku butaka bw'u Burundi izo mfungurwa zaguriwe mu gihugu cy'u Rwanda zashitse ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda ku munsi wa gatanu w'indwi iheze zasubijwe inyuma kuri uyu wa kabiri mu gitondo nk'uko vyemezwa na pame n'inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wili Kaneza izo mfungurwa zasubijwe inyuma zari zigizwe n'amatoni amajana atatu y'ibiharage ariko amatoni yose hamwe harimo n'atari bwashikiye ku mupaka ya amajana atanu n'umunani zari zigenewe abantu ibihumbi cumi na bibiri bagizwe n'impunzi z'abakongomani bari mu burundi n'andi maporogaramu ya pamu harimo kugaburira abantu bugarijwe n'amapfa amapfa ni nayo yatumye ishyirahamwe pam ririya kugura ivyo biharage mu burundi kugira ryirinde guhungabanya amasoko yo hagati mu gihugu kubera umwimbu utari mwiza nk'uko bisigurwa na nicole jacke atwara pam mu burundi kubera pam rifise ububiko bwo kuguriramwo ibifungurwa mu bihugu vya kenya uganda n'u rwanda umupfasoni asigura ko ibiro vya pam mu karere vyashimye guhahira i kigali kuko ariho hafi y'uburundi umupfasoni jake yemeza ko leta yishimikije imvo z'umutekano mu kwankira ivyo bifungurwa kwinjira ku butaka bw'u Burundi ce n'est pas la première fois qu'on voit est arrêté aux frontières que ce soit au Burundi que ce soit dans les autres pays ce qui fait que ça nous a pas interpellé ahagira ati ntiryari ribaye irya mbere imiduga yacu ihagarikwa haba mu burundi canke mu bindi bihugu nicyo gituma bitaduhagaritse umutima ariko mbonye amakamyo acubugaranywe ku wa gatandatu naciye mpamagara igipolisi ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'abandi batubwiye ko ari ingorane z'umutekano igihugu kitubwiye uko pamu ntiryoshira mwirinde abashoferi ivyo batwaye n'amakamyo la cargaison mettre en péril les chauffeurs mettre en péril les camions twabajije umuvugizi w'igipolisi izo mvo z'umutekano izo arizo Pierre Nkurikiye yatwishyuye ibikurikira leta yaramaze kwishyura no kuvuga ko yishyuye ni ku mvo z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi kumva z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi gute murabizi ko ibintu canke abantu bava muri kiriya gihugu bateye umutekano muke muri kino gihugu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu murazi ko hari ibigwanisho vyinshi vyaje biva hariya n'abantu inkozi z'ikibi zaje ziva hariya zikagandagura indongozi ngaha bagatera muri za kayanza kandi murazi ko twanafashe n'inkozi z'ikibi nyinshi turaziberetse n'ivyo bakoresha twarabiberetse zari zivuye muri kiriya gihugu uno musi rero umuntu akubwiye ko ari kumva z'umutekano ngirana uri umurundi ucamva neza ivyo ari vyo ashobora kwibaza ati none ko igipolisi gifise ubuhinga bwo gucungera nticyari guheza ngo kirabe by'ukuri yuko ivyo bintu mwaza ko vyogirira nabi umutekano w'abenegihugu birimwo ingingo yafashwe gutyo hamwe iyo ngingo itohinduka bishobora gutuma imfashanyo za pamu zigabanuka si le problème du corridor nord devait persister là pour nous c'est assez grave parce que cela veut dire que tous les convois devront passer par la frontière de Kobero
hamwe ingorane ya koridoro noro yobandanya bizoba bigoye cyane kuri twebwe kuko imiduga yose izotegerezwa guca ikobero umupaka wa kobero ku bidandazwa biva mu buganda na kenya ni ukuzunguruka bidasanzwe tuzoca twongera ko ibihumbi mirongo itatu na bitanu by'amadolari y'abanyamerika ku mahera y'urugendo nico gituma twifuza ko inzira ica mu Rwanda yosubira gukora kuko bitagenze uko tuzoca tuzana imfungurwa nke bitewe n'uko turiha menshi mu rugendo twari twateguye imigambi myinshi muri iki gihe c'amapfa bishobora kuzanira ingaruka mbi bantawe nikora dufasha mu Burundi avec des coûts plus élevés cela va pénaliser nos bénéficiaires qui sont les plus vulnérables actuellement au Burundi kuri ico kibazo igipolisi nta nyinshi tomoye kiratanga ikintu cose kizoba kije kigomba kwinjira mu Burundi kizoheza cigwe kimaze gushika hanyuma ingingo zifatwa naho leta y'u Burundi yankiye amakamyo y'ishirahamwe PAM kwinjira ku butaka bwayo aciye ku mupaka w'u Rwanda iryo shirahamwe ryemeza ko imigenderanire yaryo n'u Burundi yifashe neza ico gisata ca ONU kiraba ibijanye n'imfungurwa gikorera mu Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'umunani Eroje Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ibiro bikuru by'umuryango wa afurika y'ubuseruko bihamagarira ibihugu byo muri uyu muryango byugaye imbibe kugira ibidandazwa ntibishoke kwikubita agashi bikugurura izo mbibe vuba ibihugu bidomwako urutoki ni burundi bwugaye imbibe buhana n'u rwanda hamwe n'igihugu cya tanzania cabujije ko ibidandazwa bimwe bimwe bisohoka ni inkuru ya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru umuryango w'ibihugu vya afurika y'ubuseruko uvuga ko ibihugu byose bibwirizwa kubahiriza amasezerano y'isoko rusangi kimwe mu vy'ayo masezerano yateye ku mukono mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda n'abakuru b'ibihugu avuga ni uko ibihugu bigize uwo muryango bisa n'ibikuyeho imipaka mu vyerekeye urudandazwa naho biri uko uwo muryango umenyesha ko hari ibihugu nk'uburundi biheruka kugara imipaka buhana n'u rwanda mu vyerekeye urudandazwa honorable christophe bazivamo icegeya c'umunyamabanga mukuru w'uwo muryango avuga ko ibyo bigira ingaruka mbi ku gihugu ubwaco hamwe no mu karere kose rimwe na rimwe uretse igihombo abagomba gucuruza bagira iyo babuze isoko ry'ibyo bacuruza kuko gufunga umupaka ngo ibintu bitajya mu kindi gihugu kenshi hari igihe banakumira nta bundi buryo babahaye bwo kugira ngo bagurishe uwo musaruro wabo rimwe na rimwe ukabapfira uwahora ari umushikiranganji w'u Burundi ajejwe injira ry'ico gihugu mu muryango wa Afurika y'ubuseruko Leontine Nzeyimana imbere y'uko asubirizwa muri uku kwezi mu kiganiro aherutse guha ijwi ry'Amerika yasiguye ko iyo ngingo u Burundi bwafashe ari iyo gukingira umwimbu uburundi ntibwugaye imbibe urujya n'uruza rurabandanya ahubwo uburundi rwarabugije gushora ibifungurwa bimwe bimwe by'uburundi bija mu mahanga hapana mu rwanda honyine mu mahanga hose muri tanzania no muri congo kubera umwimbu utagenze neza iyo ni securite alimentaire umuryango wa afurika y'ubuseruko umenyesha ko atabihano ushira imbere ahubwo ko ibihugu bihamagarirwa kugurura izo mbibe ku neza ya bose pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
uruhagarara urahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishwanje tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanjye ntibizohava bimpitana ishwi da
abubaha ukaguhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangane tubona byongera nisinye abandi bahise mu rukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukuri umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
ni igikino muri kirukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi
abavyeyi b'abarundi barereye mu mashuri abanza yo mu nkambi impunzi ya rusenda mu ntara ya kivu bavuga ko umugambi w'ishami rya onu ryitaho ibiribwa pame ugamije kugaburira abana mu mashuri wabafashije cyane abana baremeza ko iyo mfashanyo yatumye biga neza gusumba umunyamakuru vedaste ngabo akorera ijwi ry'amerika muri iyo nkambi niwe agiye kudushikiriza inkuru
bazajya bajya badutuma inkwi tuzana amasahani n'amazi yo gukaraba iyo ugeze kuri amwe mu mashuri abanza yo mu rusenda mu masaha ya mu gitondo na nyuma ya saa sita uhurirana n'abana bitwaje isahani amakayi rimwe na rimwe hari ababa bitwaje urukwi rwo gutekesha ifunguro bagenerwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi pamu muri gahunda yaryo ryise kantine scolaire bahati everine ari mu babyeyi batekera abanyeshuri biga ku mashuri abanza ya EPS Sungu ikigo kigaho abana b'abarundi n'ab'abakongomani aragaruka kuri gahunda yo gutekera abana bo mu mashuri abanza imaze igihe kirenga imyaka ibiri saa yine tuba tugaburiye abana bo bagaca bafungura bakarya bagaca basa mu ishuri kandi hari saa zigeze bagaca bataha hagaca haza abo ku mugoroba rero abo ku mugoroba bagaca bafungura saa sita n'inusu tuba tubihije ibyo kurya byabo bagaca bafungura hama bagaca bagenda kwiga kandi ku mashuri bagaca bataha ku mugoroba mugenda mubagenera ibingana gute turabagira nyene itaye yabo nyene pame yatweretse dukwiye kubaronderera bakata nyene ubugari buhuye n'uko nyene bwo bahaza bungana gute n'akantu baduhaye dukatisha kandi burabahaza mbese porogaramu imwe ku babyeyi muyishimira gute twebwe turayishima kubera abana bacu biga neza ntibaze barasinzira ku mashuri kuba aba banyeshuri barira ku ishuri mu gihe cya kumanywa bifasha aba banyeshuri kwiga neza kandi bigatuma n'ababyeyi babo badata imirimo bakora yo kubashakira ibyo bajya igihe baba bavuye ku ishuri ku mugoroba nk'uko byemezwa na kabura bahati umubyeyi ufite abana batandatu kuri iri shuri rya EPS Sungu mbese mwebwe nka- nk'ababyeyi bo mu nkambi iyo abana barire ku ishuri n'iki bibamarira mwebwe bibafasha bitufashije akamaro kuko abana bacagenda bafunguye ngaha bageze hariya nibaterana ingorane muhira kuko zijya fungurwa bagiye bariye ngaha tuce tuyitonda natwe kurondera hariya mu nkambi rero nce nkora ibindi bikorwa bitandukanye umwana nce ndamurondera ibindi fungurwa lakini ntazaba akigwaye nko kurya ko yoyirirwa atariye oya ariko iyo mwamugaburiye ahangaha ngo bituma yiga neza Eh, aca yiga neza nabagisinziye kuko kurya kumva ashonze aba afise utuguvu akiga neza Misago Jean Felix ni umwarimu mu mashuri abanza yo mu Rusenda avuga ko iyi gahunda yatangijwe na PAMU yo kugaburira abana ku ishuri yatumye barushaho gukunda ishuri nubwo hari umubare munini w'abana baza ku ishuri batitwaje amakayi ukuntu bigenda barazana ibiribwa hanyuma twebwe ngaha ku mashuri twaratoye komite ziteka ibyo biribwa bagaca bari bo bagaburira abo bana abana rero kuza ku ishuri barazana amasahani kugira bafungurireko ngo hari abana bibagirwa amakayi bakazana amasahani ariko aho ko yoyibagira is- isahani bambikaye azana isahani isahani ntayibagira n'umunsi wa iyo yibagiye amakaye nta kundi umwana arapfa kwiga uko nyine hari n'aho batayagira mugabo ugasanga afise amasahani turabatuma n'inkwi kugira ziteke bya biribwa baza kujya ku ishuri mbese tubona ko biba bigoye kuba bari mu nkambi bakabona n'inkwi mbo mu bisanzwe inkwi pam iragerageza kuzana inkwi ngaha ku ishuri muga hari igihe zihera ziheze rero abana tukaza tubatuma nyankwe tubamenyeshe ko iyi gahunda yo kugaburira abana bo mu mashuri abanza yo mu Rusenda iri mu bifasha abenshi muri abo banyeshuri b'abarundi n'ab'abakongomani kudata amashuri ngo baje kuzerera kubera inzara badasenga bo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe bandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda leta y'u burundi imenyesha ko ifise imigambi itari mike kugira itorere inyishu ikibazo c'ikena ry'umuyagankuba cabaye akananira abahinga mu burundi muri kino gihe godefroi hakizimana umuhanuzi mu vy'ubuhinga umushikiranji w'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka mu burundi yashikirije imwe muri iyo migambi hari mu kiganiro muri sanga co kuri uyu wa kabiri atangura yemeza ubwo bukene bw'umuyagankuba
Eh, nivyo nk'uko mubishikirije igihugu cacu c'u Burundi kiri mu bukene budasanzwe bw'umuyaga nkuba uhabwa cyane cyane ibisagara ugahabwa amahinguriro ugafasha abo bose bafise ibikorwa byo kwikenura kuko atamuyaga nkuba ubuzima mu bantu buraheza bukamera nabi kuko mbere haba nk'uko mwabivuze mu mashuri mu bitaro umuyaga nkuba urakenerwa ariko nk'uko eh, mubaje mubizi uburundi buheruka gushinga imigambi yagiye mu ngiro ijyanye n'umuyaga nkuba kuri eh, urwo rugomero rwa gwegura naho hari mil- mirongo umunani na gatanu urundi rugomero rwubatswe mu nyuma n'urugomero rwa nyemanga narwo rukaba ari urugomero rutonya rutarenze ingufu zingana megawate zibiri n'ibice umunani ibyo nabyo urabye ibihe turimwo kuva icyo gihe cya mirongo umunani na gatanu gushyika uyu munsi uburundi bwarateye imbere ibisagara byaragutse amahinguriro mashasha yaraje amashuri menshi yarubatswe ibitaro eka ibyo byose byite- biteza imbere igihugu usanga mbere no mu burimyi ubu ntiturima ngo turye gusa turima kugira ngo tuhingure twongere ibyo twahinguye tubike cyangwa tubishore mu mahanga ari nacyo gituma ubwo bukene buguma bwiyongera ari nacyo gituma nk'uko mubimbagije leta y'u Burundi yashyizeho politike eh, ijanye no guteza imbere amasoko ntangaguvu iyo politike nayo leta yayemeje mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ariko kuva ico gihe eh, murazi yuko umugambi nk'uyo udakogwa n'amafaranga y'u Burundi gusa uf- uko- ukogwa dufashijwemwo na basanzwe badufasha nk'ama- nka banki mpuzamakungu y'isi yose canke ibanki y'iterambere ya afurika mbere ni banki y'iterambere ry'ibihugu vy'i burayi iyavyo niyo eh, niyo mm, eh, mashirahamwe mpuzamakungu akunda kudufasha mu guteza imbere uwo mugambi w'amasoko ntanganguvu ariko guci- ico gihe twarabonye igihugu c'u Burundi le- cane cane na leta yarabonye yuko tutoguma twama turindira ibiva hanze ari nacyo gituma leta yashyizeho umugambi wa mbere wo kubaka urugomero rwo- ku ruzi impanda ubwo nabwo rwubakwa mu mafaranga atanzwe n'uburundi gusa Eh, twararonse mugabo n'abandi badufasha eh, cane cane nk'ubuhindi buzoduha amafaranga yo kubaka urugomero ku ruzi ka kaburantwa na n'abagihugu c'ubushinwa naco nyine caratwemereye kuduha amafaranga yo kubaka urugomero ku ruzi eh, ruzibazi ariko turafise n'iyindi n'izindi ni- n'izindi ngomero zo kubaka muri iyo politike biri muri iyo politike nko ku ruzi jiji na murembwe naho nyine hazokubaka ingomero eka no mu bihugu duhana imbibe turafise imigambi yo kubaka urugomero rwa ku ruzi kagera Rus- eh, ku- aho bita rusumo falls no ku ruzi Ru- rusizi urugomero bita rusizi rusizi ya gatatu muri iyo migambi rero ibyo ariko ndababwira ibijyanye na n'ingomero zo- zubakwa ku nzuzi zijyanye n'amazi ariko na leta yarashinze umugambi wo guteza imbere ayandi masoko ntangaguvu imbere ko tuja mu yandi masoko nta nguvu eh, izi mfashanyo mwavuze yuko ubuhinde ubushinwa bugiye gufasha mu kubaka ingomero ivyo bizoba ryari kugira abanyagihugu babimenye Eh, i- imigambi nk'iyo ca- yo kubaka ingomero nko ku nzuzi birafata igihe kitari gito birashobora gu- mu gihe amafaranga amaze kuboneka batanguye mu gaha isoko abubatsi eh, uwo mugambi urashobora kumara ku myaka kuva ku myaka ine gushika ku myaka itanu ariko leta y'u Burundi yarabonye yuko batorindira imyaka itanu kugira ngo abanyagihugu baronke eh, umuyagankuba kugira ngo bikenure murazi imbere nuko nawe ni yashinzeho umugambi mpuzamakungu w'iterambere rirama ivuga yuko umunyagihugu wese ategerezwa kuronka umuyaga nkuba ukwiye kugira ngo abeho neza ari nacyo gituma rero leta yabonye ko icyo gihe cyoba kirekire yash- ubu uriko irategura gutera ibikumu amakontra yo gukoresha ibitoro kugira ngo amamashini ashobore gutanga eh, umuyaga nkuba ukwiye kugira ngo muri iri ciriza tube dufise amamashini ashikana afise ingufu zishika kuri megawati mirongo itatu kugira ngo ya matara twama turiko turatanga mu makarate tu- tugabanganya kugira ngo bose baje bararonka ivyo bihere egome ni ikiganiro muri isanga giha akaryo abifuza kugira ico baterere canke kubaza bakagira ico bavuze turafise Gilbert ku murongo wa telefone Gilbert mwiriwe
ndakumva neza cyane murakomeye egome turakomeye mufise ikibazo canke mufise ici- iciyumviro
ni ukuvuga ko nimba avuga yuko umuyaga nkuba mu burundi uboneka eh, mu- mu magawate mirongo itatu ivyo vyo ndabinegura cyane kuko no munsi warundi wababa imiliyoni zishika cumi na zibiri imiryango nka yose usanga ikeneye umuyaga nkuba kugira yikenure uno munsi usanga ibiti robwazima ibiti baguma babica amakara agiye gukena ni ukuvuga mu minsi abanyagihugu bazobara n'ivyo bacanisha ba- baheze baronke ivyo ba- babura ivyo bafungura kubera amakara y'ing- am- ingwi bacana canke ingene ba- bakijika ubutwo baba barose none nyakubahwa mutumira ngomba ndakubaza ikabazo- ibibazo bikurikira ko tuzi ko ibirere bigoranye mwaba mwitwaza yuko eh, atamazi yagiye mu gwegura cyangwa ahandi hamwe byoshika igihugu cyacu kikaguma kiri mu ngorane muri kondisiyo klimatike nk'izi imvura itagwa cyane mu karere ka kakayanza n'ahandi abanyagihugu ntibashobora kuronka umuyaga nkuba nk'uko bikwiye tubona mu gisagara cya bujumbura uno munsi atamuyaga nkuba bigera baronka
okay Eh, murakoze kunsubiza ijambo nashaka kwishura uwo mutumire ku kibazo cya mbere mbagije nibaza ko yumvise nabi navuze yuko mu gihe cy'ubu cy'uburundi dufise umuyaga nkuba ungana megawate mirongo itatu kubera kuva muri mirongo inani na gatanu tutigeze twubaka ingomero zikwiye mugabo turafise kandi eh, megawate cumi na zibiri dukura mu ikongo muri esineri na sinerake icyo twita imporutasi mu gifaransa ariwo tugura hanze turafise kandi na santara terimike dukotesha ya megawate cumi ibyo nabyo bikangana byose umuntu ateranije megawate mirongo ine na zitanu nibyo byonyine dufise ubu mugabo mu bisagara hose n'amahinguriro dukeneye megawate mirongo irindwi na zitanu ari nacyo gituma nababwiye ko ubu hari ubukene bungana megawate mirongo itatu nibwo dukeneye ari nacyo gituma leta rero yashyizeho umugambi w'uko uterwa ikumu kuri kontara na sosiyete pirive sosiyete y'abagwizatunga bashyiraho baduha amamashini aca aduha izo megawate mirongo itatu zibuze ibyo nabyo mu kwezi kw'indwi ukwezi hagati mu ntango z'ukwezi k'umunani izo megawate mirongo itatu zizoba ziriho egome reka twakire na purida purida mwiriwe yagize mwiriwe muherereye he munyarutse mubaze aha mu gisagara cya bujumbura nagira mbaze nyakubahwa umutumire ko tumaze igihe tubona ikurakuranwa ry'umuyaga nkuba iba ngaha mu makaritsiye y'igisagara cya bujumbura mbega mu gisagara cyose byoba ariko bimeze mwoba mutanga umwanya umwe mugafata muri tigasekebuye tubahaye amasahaya tere karitsiye tubahaye amasahaya icyo cyari ikibazo cya mbere nyakubahwa mutumire akabazo kagira kabiri mu bihumbi bibiri na gatanu nyine icubahiro umukuru w'igihugu yari yemeye ko hari izindi ngomero zoba zigiye kubakwa mbega hoba habaye inzitizi zihe ko bitarashika kugira igihugu cyacu kibandane gitera imbere murakoze ego mureka twakire sabiyumva mubishyurire hamwe sabiyumva mwiriwe hari ukuntu ngaha mu gisagara cya bujumbura mu makaritsiye atandukanye bashobora kuza baraduha umuriro nyuma y'isaha imwe hama inyuma y'iyindi saha amatara agacacika hari ukuntu rero mu bantu benshi baba bakoresha mu bintu bijyanye n'umuyaga nk'uwo bashobora kuba batabona ingene bashobora kuza barabaha none se icyo kibazo baba bagiye kugikemura gute murakoze ngira umutaga mugoroba mwiza rego mereka tugaruke ku mutumire wacu godefro hakizimana ibibazo cyane cyane byasa n'ivyega regide zisanzwe ishinzwe gukurakuranya cyangwa kugabangana umuriro ariko namwe ngira hari ico mwokivuga ko mwishure prida na sabiyumva eh uko Prida na Sabiyumva basa nabo bajeje ikibazo kimwe kuko ari Prida ari Sabiyumva bose bavuga ku byerekeye ikurakuranwa eh, ryo gutanga umuyaga nkuba mu gisagara ca Bujumbura Eh, na ca- cane cane nkuko eh, Sabiyumva yavuze ko amatara aguma acika avuga ati none mugiye gukora iki kugira ngo ivyo bintu bi- bitoru- biro- biro- bito- bitoregwe inyishu canke nkuko Prida yavuze ati inzitizi ziri hehe na cyane cyane mu kuvuga yuko bavuga ko hari ingomero zari kubakwa zikaba zitarubakwa inzitizi ziri he nabanza nshaka kubanza kwishura yuko ikurakuranwa ryo gutanga umuyaga nkuba ah, ari i- ikurakuranwa ri- ri- ri- ri- ri- rikorwa mu makarite kugira binganye mugabo urashobora gusanga regidezo eh, ndayivugira kuko dusanzwe dukorana kuko bakukira ubushikiranganji Eh, birashobora gushika yuko nka karite tuvuge bahaye nka musaga haramukiwe nka kanyosha canke eh, carama ugaca usanga hariho nk'ingorane eh, mu ku nsinga ku imihora ijana umuyaga nkuba bishitse uja nko mu carama rero yariramukiwe ugasanga rero regidezo yirutse eh, guja gukosora izo ngorane zabaye muri ico gihe carama ntironke mugabo uburyo tugiye eh, gukora nuko nomenyesha yuko murabona mu gisagara cya bucumbura insinga zitwara umuyaga nkuba duca mu kuzimu cyane cyane eh, nka muri bis- nka rohero buyenzi bwiza nyakabiga ngagara eh, kabondo bisagara eh, amakarite ya kera insinga zinganya imyaka n'akaguba ni za kera nizo ku gikoroni ubu rero ugaca usanga zama za- zo- zononeka arico gituma uja usanga bicikagurika mugabo twaronse igihugu c'u Burundi caronse ingurane mu gihugu c'u Bushinwa z'imiliyoni ijana na mirongo itanu na zitanu kugira ngo ivyo nsinga zose ziri mu kuzimu zishaje tuzikureho zi- ha- hajeho nshasha regize zombere ikironka n'uburyo bwo kudasubira guhomba kuko uwo muyaga nkuba kenshi nk'inzinga iyo zishaje uratakarira mu kuzimu ugasanga na regize zo irahomvye mu mafaranga yari ku- uwo muyaga nkuba wari kudandazwa iyo kabari nyinshi ya mbere ko tugiye gukosora ivyo vy'umuyaga nkuba ujanye u- ugiri- u- utuvuye tut- utaron- ushika mu bantu kubera izo nsinga ziguma zishaje ziguma ziriko zirasha ikigira kabiri mm, perezida yavuze ati ingomero zari kubakwa zigeze hehe inzitizi n'izihe kuko nari nabivuze mu ntangamarara navuze yuko uburundi muri iki gihe tuvuze dukeneye umuyaga nkuba ufise u- unganya n- n- n'inguvu za megawate mirongo itatu mugabo uravye ivyigwa twakoze i- i- uko ibihe bigenda tubona yuko nko muri miro- mu mwaka wa ibihumbi mi- mi- bibiri na mirongo ibiri tuzoba dukeneye nk'umuyaga nkuba ushika urenza megawati ijana aho rero ntitwo leta ntiyoheza ngo eh, yicare ibandanya irondera nico gituma wa mugambi wo guteza imbere i- i- iki gice kijanye n'umuya- n'amasoko ntangaguvu hariho ya migambi nababwira yuko ubaka ingomero kuri mm, kirasa ku- kuri kuri ruzibazi dushi- dushigikiwe n'igihugu c'ubushinwa kubaka kuri ka- ruzi kabu- ka- kaburantwa dushigikiwe n'igihugu c'ubuhindi na leta yo nyene i- yakuye amaboko mu mpuzu kabiri kwirubaka urugomero rwa mpanda hanyuma na jiji murembwe ku nzuzi za jiji na murembwe aho twaronse imfashanyo za zibanki mpuzamakungu y'isi yose eh, niba ariyo bita banki mondiale ni ni banki y'iterambere rya afurika ariyo bita bad ni banki y'iterambere y'ubu- y'ibihugu by'uburayi ariyo bita beyi I- izo ngomero nazo tukaba twibaza nko umwaka w'ibihumbi bi- bibiri na mirongo ibiri na kabiri na gatatu tuzoba dufise umuyaga nkuba ushikana inguvu zish- zirenza megawati amajana abiri aho naho igihugu c'u Burundi kazoba cikwije tuzoshora mbere no gushobora gushora mu bihugu bibanyi nko muri Tanzania nk'igihu- mu- mu- mu gisagara ca Kigoma aho naho nyene bakeneye umuyaga nkuba ego mwe murakoze godefroi mugitangura mwavuze yuko leta ifise politike eh, yo kurangura umugambi wo guteza imbere amasoko nta nguvu hoba hari amategeko agenga iyo politike canke n'ingene ayo iyo politike yoja mu ngiro mufise mu majambo make Eh, mu majambo make eh, politike yose kugira ngo ikorwe neza itegeza kwama ifise amategeko ayigenga Ah, ico bita mu gifaransa cadre legal iyo ico- ico gisata rero kijanye n'amategeko agenga iyo politike eh, igihugu c'u Burundi cane cane leta ari ibijejwe iheruka mu kwezi kwa kane k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu haheze i- umwa- imyaka ibiri yarashyizeho itegeko rigenga ico gice kijanye n'umuyaga nkuba iryo tegeko naryo rivuga ri- rivuga iki rivuga ingena imigambi yoshigwa mu ngiro n'ingene leta yokorana n'abagwizatunga kuko murazi ko kuva mu mi- mi- myaka iheze byose ari leta irondera amafaranga kugira ngo ishobore kubaka izo ngomero ikore n'ibijyanye no guteza imbere icyo gisata cy'umuyaga nkuba ariko leta yarabonye ko itoshobora kubikora yonyine ari nacyo gituma nk'uko muzi abagwizatunga nabo nyine bafise uruhara kugira ngo igihugu itere imbere leta rero yashoboye kugurura kugira ngo abagwizatunga nabo nyine bashobore kubaka izo ngomero mugabo baheze badandaza uwo muyaga nkuba ku- kuri sosiyete y'igihugu ariyo rigidezo
inshuti mwese mukunda iradiyo y'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye enjeniyeri yadufashe mu bugabo bw'ibyuma hamwe na fasire yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatiye akamo mubandanye mukurikirana ibiganiro by'iradiyo y'ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese